biiroon aadaaf turizimii oromiyaa magaala oromiyaa keessatti warri qubee qajeeltuun hin barreessine magaala qofaa miti karaa gugurdaarraallee suuqileellee manneen nyaatarraallee warri hin qaqqajeelchine qubeen akka qajeelchanii barreessan hojii guddoo hojjechuu jira jedha adde loomii badhoolleen waan kana irratti waan hedduu walaasofne adde loomii.
yaada kana kaasuu keessanii guddoo galatoomaa jechuun barbaada. Isaansuudhaan ergama biiroo aadaaf turizimiitiif kenname keessaa inni guddaaf olaanaan seenaa uummata Oromoo aadaa uummata Oromoo afaan uummata Oromoo qorachuudhaan daran guddisaa dagaagaa akka deemuuf hojjechuudha. Bifuma kanaan hojiiwwan seenaa uummata Oromoo guddisna aadaa guddisna jennee qabanne keessaa tokko magaalonni Oromiyaa keessa jiran. maqaan isaanii ganamaa oromtichi waamaa ture maal fa'aa ture kan jedhu sana qorachuudhaaf akka karooraatti qabannee socho'aa turre isa sana akkamiin nu goomsina kan jedhu san laallee isaahuu bara darbeerraa kaasee sochii fi kaka'umsa uummata biratti akka caasaatti caasaa fi mootummaa yeroo ammaatti naannicha hoogganaa jiruu fi bulchaa jiruun fedhiin fi hawwiin. seenaan uummata oromoo aadaan uummata oromoo afaan uummata oromoo duudhaan uummata oromoo safuun uummata oromoo daran akka cimuuf beekamuuf jiru dabalaa waan dhufeef isaan akka ka'umsa godhannee hojii jalqabneedha haaluma kanaan magaalota oromiyaa keessatti akkuma jirtatuu kaastee ganda duwwaa tokko lama sadii jedhamee wanti beekamuun jiru maqaa sirnoota darban keessatti. qaamni ittisa bittaa akka isaa mijatutti akka ofii barbaadutti maqaa namaa qofa osoo hin taane maqaa biyyaas maqaa magaalaas hunda jijjiiraa deemaa ture akka hundi keenya beeknu kanaaf kana jijjiiruu qabna karaa jedhuun caasaa keenya sadarkaadhaan jiru wajjin akka kallattiitti qabannee socho'aa turre bifum kanaan dhiqidhaan namni hundinuu yeroo gabaabaa keessatti. magaalota oromiyaa hunda maqaa oromtichi kaleessa ittiin waamaa tureen fayyadamaa tureen jijjiiruu qabna daandiiwwan beekamoo fi addabaabaayyiiwwan guguddoo immoo gootota oromoo uummatni oromoo waan argachuu malu argachuu qaba jedhanii jiruu isaanii yookaan lubbuu isaanii qaalii kafalan yookaan wareegamaniin bakka buusuu qabna kan jedhu isaan fudhannee socho'aa turre kana qofa miti magaalota keessatti barjaaleen yookaan isa taappeellaa jennuun kan barraa'an kun. Labsiidhaan ifatti kaawwameetii jira. Akkaataa saniin dogoggora qubee malee tartiiba isaa irratti wanta kaa'uu qaban yookaan waan ifuu qaban ibsuu irraa eegama karaa jedhuun dhimmoota kanarratti xiyyeeffannaa addaa laalleefi dhaabbilee irratti kan hojjechaa jiru.
Yoo keettan kana haagi tokko maqaa jabaa maqaa jannaa kana jijjiirtanii deebiftanii gamkaanin ammoo akkuma Oromoon durii baafatutti kanaan jijjiirraa jettanii. Gamkaanin ammoo waan barreeffamu kanarraa barreeffamu kanallee hin jijjiirraa yookaan ammoo qajeelchinee dogoggoruu qubee malee akka qajeelfamaan bahu seeraan bahee jechuu jirta adda loome fakkeenyaaf amma adaamaa jalqabdanii hojiin tun oromiyaa cuuf keessatti hojjetamtu moo magaala tokko tokko haa filatametti jiru moo adaamaa qubqabnaa eessa eessatti hojjetamtu hojiin tun qajeelfame kunin.
Magaalaa adaamaa qofa miti garaagarummaa waan qabaateef kan adaamaa dursee bahe malee adaama irratti wanti hojjetameefis magaalota. guguddoo qabnu keessaa tokko waan taateef dursa achirratti raawwatame malee magaalota hunda keessattiidha raawwachuuf kan deemaa jirru. haala kanaan amma magaalotni sadarkaa gaariitti deemaa jiran magaalaa lagxaafoo fudhachuu dandeenya magaalaa sulultaa fudhachuu dandeenya magaalaa sabbataa irrattis magaalaa shaashamannee magaalaa asallaa iddoo baay'eetti jechuudha dogoggora qubee jiru sirreessuu maqaa isaanii ganamaa qoratanii fixuuf deemuun. Ibn magaalaa Finfinnee dabalatee giddugala aadaa Oromoo waliin ta'uudhaan kan kana dura qoratamee jiru keessa deebinee cimsuudhaan xumurree uummataaf isa gochuudhaaf waa hundisaa kallattii hundaan kan hojjetamaa jiru ta'uusaa fi walduraa duubni akkuma tartiina jaraatii fi qophaa'ummaa isaan qabaniif qorataan seenaa jirutti saniin deeggarree yeroo gabaabaa keessatti magaalota hunda akkaataa saniin. magaalota oromiyaa hunda maqaa ganamaatiif akka waamamaniif ni hojjechuu jirra kan biraas maqaa goototaatiin daandiiwwan jiran addabaabaayiiwwan jiranis irratti hojjechuun eenyuma kanayyuu caasaa keenya godinaa magaalaa waamnee deebiin cimsinee kallattii kan koofneefiidha kanaaf yeroo gabaabaa keessatti magaalonni oromiyaa keessa jiran maqaa isaanii ganamaatiin ni waamamu abdii jedhuu fi amantaa jedhu hin qabu.
Keessuma gam qubee kanallee akka namni waan qajeeltuu barreessu magaala keessarree karaa gugurdaa irratti akka barreessu wanni faan dhahaniitiin jajjabeessanii hojjetanii karoorumaan lafa ee'yyattan.
Kamana hojiitti qajeelfama baafannee jira bara darbe kanaa kuma lamaaf sagal qajeelfama baafannee wantoota fooyya'uu qabanis daballee fooyyessinee kennee fi magaalonni kutannoodhaan yeroo ammaa magaalaa sabbataa fudhachuu dandeenya magaalaa shashamannee fudhachuu dandeenya magaalaa sallaa fudhachuu dandeenya laga xaafoo fudhachuu dandeenya. guutumaan guututti gara sirreessuutti deemanii warri sirreessuudhaaf rincica keessa galan yookaan kutannoo dhabaniif rakkoo laalchaarraas haa ta'u fedhii dhabuurraa yookaan rakkina adda addaatiin wanni ta'an kan waadaa mallatteessanii yeroo gabaabaa keessatti sirreessuudhaaf sadarkaa magaalaatti caafaa keenya jiru wajjin walii galanii yeroo gabaabaa keessatti rakkoo sana hiikuu baannan akkaataa labsiinii fi qajeelfamni ifatti kaa'ee jirutti gara tarkaanfii seeraatti deemuudhaaf kallattii kan kaawwanne ta'uusaati.
Namni maal isaanii jechuun jiru keessumaa qubee qajeelchuu irratti maqaa Oromoon durii baafatutti deeffachuu isaatiin jaba isaatiin janni isaatiin karaa baasuun yookaan waljajjii lafaa maqaa isaatiin moggaasuun deebii akkam argachuu jirtan.
Dubdeebiin yookaan fiidbaakiin uummata irraa argachaa jiru kan baay'ee onnee namatti horuu fi nama jajjabeessuudha. Fakkeenyuma kan magaalaa Adaamaa dhiyoo kana raawwatame irratti maatiin goototaa qaaman argamanii turanii jiraattotni magaalaa fi naannawa ishee achitti argamaa turanii godinaalee ollaarraa bal'inaan even odeeffannooma kana dhaga'uu isaaniitiin sagantaa guyyaa sanaa irratti bal'inaan hirmaachaa turanii isin cinaa jirraa hojii gaarii eegalsanii jabaatee dhimmi kun magaalota oromiyaa guututti itti fufuu qaba fakkeenyaaf jechoota sirreessuu dogoggora qubee sirreessuu dhabuun jechoon tokko tokko afaan oromootiin qubeen tokko laafuun yookaan jabaachuun hiikni inni qabu waan gaarii yookaan wanta gaarii hin taane ergaa akka dabarsu hundi keenya ni beekna kana hunda irratti of eeggannaa goonee aadaa uummata kanaa seenaa uummata kanaa afaan uummata kanaa guddisuun dirqama hunda keenyaa fi isin cinaa jirraadhaan gammachuun jiru kan daangaa hin qabne godinaa godinatti magaalaa magaalatti gaggeessaa keenya sadarkaan jiru biratti raawwataa sadarkaan jiru biratti kaka'umsa guddaa fi miira wal dorgommii marsaa itti aanu anis kana qofa naafee xumureen ummataaf ifa godhaa anis akkaataa kanaaniin hojiitti galaa kan jedhu san karaa baay'ee abdii namaa kennuu fi nama boonsuudhaani kan miira addaa ummata keessatti uumee jiru nuufis onnee guddaa kan nutti uumaa jiru ta'uusaa kaasuudhaaf.
Hojiin gurguddoo tana fakkaatu taasaan hojjechuu jirtan yookaan ammoo taasaan hojjechuuf karoora itti baafattan maanfaa jira Deloomi.
Dhimmootni biraa kan aadaa seenaa afaanitti wal cinaa kan laaluu qabnu dhimma aartii uummata Oromooti. Tiyaatira irratti, fiilmii irratti, aartistoota keenya jajjabeessuu irratti kan ittaanee dhufuuf humna wantoota ta'uu danda'an karaa agarsiisuu danda'u hojjechuu irratti aartiin humna xiqqaadhaan waan guddaa dabarsuun dandahamaan waan ta'eef humna cimaa qaba waan ta'eef gammachuu qabdu ittiin ibsuuf gaddatti dhagame gootummaa jiru humna jiru waa hunda dabarsuudhaaf meeshaa guddaadha waan ta'eef toora sanittis waan hojjechuu qabnu hojjechuudhaaf deemaa jirus kan jiru ta'uusaa dhimmi kan biraa oromiyaan akka hundi keenya beeku qabeenya uumamaa fi qabeenya aadaatiin badhaatudha hawwata turizimii kan ta'an waa'ee hawwata turizimii biyya kanaa eeguu kaasnu oromiyaan handhuura ta'uu isheetiin wal qabatee kallattii kamiinuu turistiin biyya keessaa yookiin biyya alaa tokko yeroo deemu oromiyaa keessa waan jiru osoo hin hubatiin hin ilaalin akka hin dabarre maal gochuu qabna qabeenya boonsaa aadaa uumamaa qabnu kana akkamitti hambaalee qabnutti dabalatee akkamitti beeksisnu kan jedhu irratti waa hedduu wanti jalqabne jira inni biraa hambaalee kiliyaa ta'an fi qabatamaa ta'an oromiyaan qabdu kan galmee yeroo irratti jiran akkasumas kan galmee yeroo keessatti hin qabamne hin kaadhimamne adda baasnee akkamitti qabeenya addunyaa akkuma sirna gadaa sana qabeenya uummanni gurraachi marti ittiin boonu oromoo fi oromiyaa qofa osoo hin taane akkamitti taasisnu kan jedhu san irratti xiyyeeffannaa addaa kennine kan hojjechaa jiru ta'uusaa kaasuun barbaada.
Gamkaanin ammoo fuula hedduutti yoo arginu nami godina akka akka keessa galma abbaa gadaa ijaarrachuu jiraanii jiraachuu isaanii qubqabna. Galma abbootii gadaa ijaaruun kun karoora keessa keessi jirtu moo godinumatti ta'uufiitiin ijaarrachuu jira.
Akkuma makaatti hojii keenya xiyyeeffannaa guddaa fi addaatiin hojjennu keessaa tokko kanadha. Galma abbaa gadaa yeroo jedhamu callisame iddooma barbaadametti kan hojjetamu iddoo seena qabeessa ta'ettidha odaaleedhaan malkaa jiruun walqabateeti kan hojjetamu araddaalee jilaatiin walqabateeti kan hojjetamu araddaalee jilaa sana cimsuu baannan madda seenaa madda qaroominaati sirni gadaa bu'uura sirna dimokiraasii ammayyaati kan jedhu san agarsiisuu waan hin danda'amneef dhimmoota kan biraatiinis walqabatanii waan uummata kanaaf uummata addunyaatiif kan biyyattii qofaaf osoo hin taane beeksisuu qabnu beeksisuudhaaf galmoonni abbaa gadaa eessatti ijaaramuu qaban kan jedhu san godinaaleen dhuunfaa isaaniitiin kan itti deemaa jiran qofa osoo hin taane akkuma naannootti karoorfannee hirmaannaa uummataatiin eessatti ijaaruu qabna mootummaan maal deeggaruu qaba koonsalt gochuudhaan ta'uu danda'a ogeessaan wanta xumuruu fi qabnu diizaayinii irratti waan adda addaa irratti yuunivarsiitota naannoo keenya keessa jiran waliin ta'uu danda'a maallaqaan lafa dandeenyutti gargaaruudhaan ta'uu danda'a araddaalee jilaa lafa jiranitti cimsuudhaaf walumaan karoorfannee kan itti deemaa jirruu fi godinni booranaa fakkeenyaaf hojjetaa mootummaa naannoo sana jiru abbootiin qabeenyaa jiran uummanni oromoo marti jechuudha yeroo ammaa tumsa taasisanii qarshii hedduu kan walitti qabachaa jiran godina gujii fudhachuu dandeenya qarshii naannoo miiliyoona kudha sadii olii kan siqu nuun immoo yuunivarsiitii waliin ta'uudhaan diizaayinii isaa qoratamee fi akka xumuramuuf taasisuu irratti godinaalee hedduu irratti wanta akkasii waliin qindoominaan kan hojjetamaa jiruu fi lafa seenaa iddoo ta'etti lafa qorannaaf qo'annaa ta'e eenyummaa uummata oromoo uummanni oromoo uummata akkamii akka ta'e aadaa boonsaa seenaa gaarii miidhagaa addunyaadhaaf fakkeenya ta'uu danda'u akka qabu agarsiisuudhaaf lafti itti fayyadamuu qabnu iddoon bu'uura ta'ee tajaajiluu qabu iddoo akkasii waan ta'eef kanarratti walumaan taanee kan itti deemaa jiru ta'uusaa kaasuun barbaada kanas akkuma dogoggora qubee sirreessuu irratti daandiiwwan maqaa goototaatiin moggaasuuf deemamu irratti maqaa magaalotaa jijjiiruuf deemamu irratti galmootni abbootiin gadaa callisanii kan bakkuma arganitti rakkatan osoo hin taane galma mataa isaanii qabaatanii uummata oromoo karaa sirriitti kabaja isaa ibsuu danda'uun seenaa isaa ibsuu danda'uun wanti raawwatamuu malu hundi karaa aadatiif aadatiin qofa akka raawwatamuuf waliin taanee kan itti deemaa jiru ta'uu isaan kaasu.
Fakkeenyaaf galmi abbaa gadaa Finfinnee ijaaran Afrikaa keessattuu iyyuu galma gugurdaa qaroomoo baranaatiin ijaaran keessa tokko Finfinnee keessa galma abbaa gadaa guddaa akkasii qabaachuun waan guddoo nama gammachiisaati godinaalee dhibii keessatti. galma akkana kan yoo ijaaran waluma fakkaatumoo yookaan ammoo namuu diizaayinii akka akkaatiin yookaan ammoo haroora akka akkaatiin ijaarrata.
Karoorri haga yoonaa ture amma fakkeenyaaf odaa bultuun kan bara darbee eebbifame fudhachuu dandeenya. Kan amma hojii irratti mee bokkuutiif diizaayinii xumurame fudhannee ilaaluu dandeenya. Kan odaa roobaatiif yookaan sirna gadaa keessatti hikkoo mandoo jennee aartiif baaleedhaaf dinniin irratti kan yaadamee ijaaramuuf diizaayinii xumuramu jiru fudhachuu dandeenya. kan madda olaanoo fudhachuu dandeenya kunniin haga ta'e aadaa naannoo sanaa wanta ibsu ofirraa qabatu malee bu'uurarraa garaagarummaa baay'ee kan hin qabnee fi dhimmootni aadaa naannoo sanaa fakkeenyaaf naannoo kana karaa agarsiisuu danda'uun naannoo booranaaf gujiitti yoo ta'e wanta naannoo sana jiru tipikaal waan ta'e karaa agarsiisuu danda'uun garaagarummaa xiqqoo ishee qabaachuu danda'a malee iddoo baay'eetti karaa wal fakkaatunidha wanti haga yoonaa raawwatamaa jiru garuu dhiyeenya kana akkuma durattis kaasne fedhiin uummataa dabalaa waan dhufeef fedhiin caasaaf sadarkaa hin jiru dabalaa waan dhufeef maal yaadaa jirra diizaayinii wal fakkaataa ta'e kan aadaa uummata oromoo sirriitti agarsiisuu danda'u qaroomina waliin qofanii taanee kan aadaarraa gore osoo hin taane garuu immoo waan wal fakkaataa ta'e istaandaardii isaa kan eeggate akkamitti bocamee yookaan saxaxni isaa diizaayinii inni jennuun kun xumuramee godinaalee fi magaalota akkaataa sanii itti deemuu danda'aniif haa kenninu kan jedhu sun wanta bal'inaan irratti mari'achaa jirru.
Gama artiitti adeeme nuti ijoollee sirbituu Oromoo yoo hedduu yoo gaafannu namni sirbu ijoollee hedduutti jalaa dhufuu jira ijoolleen hedduu yoo gaafannu namni immoo sirba abbaa tokko irra deebi'anii sirbuun kun artii Oromoo waan guddisuuf dhoowwu heessa tokko ijoollee illee tanuu jechuu jirti gam kanaan wanni isin arguu jirtan faan jirti afaan gabaaboon.
Dhugaadha koomiin kun bal'inaan jira akkuma biyyaatti jira nu biratti kan nama tokko xiqquma waa moodifaayi godhanii isuma san deebisanii fayyadamuuf yaaluun jira waan ta'eef. isarratti akkamitti rakkoo kana hiiknu kan jedhu muuxannoon biyyoota biraas maal fakkaata muuxannoon akka biyyaattis ture maalidha akka naannoo keenyattis dhimma kanaaf kan xiyyeeffannaan kennamee hojjetamaa ture kan jabsan gaafa laalu hanqinoota fi qaawwa jiru wanta adda baasuudhaaf yaalaa jiru jira isa kana abbaa dhimmichaa kan ta'e warruma artistoota kana waliin taane rakkoolee kana akkamitti hiikna kan jedhu irratti akkamitti tokkummaa uummataa karaa ibsuu danda'uun misooma biyyattiis ta'ee naannoo karaa saffisiisuu danda'uun hojjetamaa ture kan jedhu sun qaawwa guddaa kan qabuu fi keessaahuu waggaa kana jechuun ni danda'ama erga haaromsaatii booda walitti dhufeenyi nu gidduu jiru daran kan nama gammachiisuu fi abdii namatti tolu waliinis taanee rakkoolee akkasii kana karaa hiikuu dandeenyuun wanti jalqabne jira san cimsinee yeroo gabaabaa keessatti rakkoo keessaa ni baanaa walumaan waan jedhu qaba.
Adde Loomii Badhoo hooggantuu biiroo aadaaf turizimii Oromiyaati guddoos galateeffadha. Ardaa jilaa keessa galma abbootii gadaa ijaaruun waan xiqqoo miti karaa fi waltajjii magaala. Maqaa Oromoon durii baafattee deebisuu waan xiqqoo miti waan nama gammachiisaati. Waan harka qabdan jabeeffadha nagaa waaqa keessa horee bulee wayyoom jenne.
Baay'ee ulfaadhaa seensinu jiraadha.
Ee jenni jenni nagaan bulla an soraa ala